Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu dusange no ku rubuga rwacu wa eshatu radiyo yacu viyo akadomo komu muri kumwe na jeffrey mutagoma ni umwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nongeye kubasuhuza nshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika mbaha ikaze mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi itaye iwacu bruce wamenyekanye cyane nka bruce melody mu ruhando rw'abahanzi mu rwanda asanzwe azicya- azwi cyane mu kuririmba indirimbo zikunzwe mu rwanda ni umwe mu bahanzi begukanye ibikombe bitandukanye mu marushanwa anyuranye y'abahanzi tutari burondore hano aherutse gutangiza ku mugaragaro umuyoboro mushya wa televiziyo mu rwanda akaba ari muri urwo rwego twamubatumiriye hano ku ijwi ry'amerika ngo tuganire kuri iyo nsanganyamatsiko bwana itaha iwacu bruce ikaza mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane
ye eh, niba rero ubinyemereye ndakomeza nkwite bruce melody kugira ngo ntaza kubihiriza abafana bawe muri muzika
yego yo- byose ni ayanjye nta- nta kibazo bihari kabisa Eh, ariko ndumva ahantu uri hasa n'aho ari agasaku s- sinzi uko turi bubigenze ngo tugakuremo
aho bishobora kuba ari network ndagenda ahantu hatuje ahantu nsa n'uri jyenyine kabisa Eh, ubu noneho ndumva bitangiye ku- ku- gukunda
Mm.
ye reka rero dutangire ikiganiro ngushimira yuko wemeye ubutumire bwacu hano ku ijwi ry'amerika ukemera ku- kuza muri iki kiganiro ubusanzwe uzwi nk'umuhanzi ukora indirimbo ariko ukaba uherutse gutangiza televiziyo nshya aho ngaho mu rwanda icyo gite- Yego.
icyo gitekerezo cyaje gite wabitekereje gute
Eh, ubusanzwe umuziki n'itangazamakuru bifite aho bihurira kuko aho amakuru anyura ni naho indirimbo zinyura ku bwinshi Eh, ntabwo navuga ko ari igitekerezo nagize guhera nkiri muto cya- ni igitekerezo cyaje maze gukura no kumva hari ibindi nshobora kugerageza gukora Eh, rero ni- na- ni nabiganirijeho umufatanyabikorwa wanjye uwo nakwita manager ureberera inyungu zanjye bagezeho igitekerezo nari mfite cy'uko numva mu minsi yazaza twazakora igitangazamakuru ariko kigaragaza amashusho arambwira ati "Ni igitekerezo cyiza mfasha kubinshyigikiramo kugeza ubwo byagiye mu bikorwa
Mm. mumaze igihe ngira ngo kigera ku mwaka muri mu igerageza kugeza ejo bundi ubwo mwatangaje ku mugaragaro ko uwo muyoboro wa televiziyo utangiye Eh, Yego.
muri icyo gihe cy'umwaka mumaze kubona iki muri iryo gerageza ry'umuyoboro wanyu wa televiziyo
Um, na- byari akazi katoroshye byatwaye imbaraga nyinshi Ya- impamvu nyine byatwaye n'igihe kingana gutyo kinini kuri urwo rwego ni uko atari ibintu byari byoroshye byo guhita umuntu akora ku buryo bworoshye icyo rero tumaze kubona ni uko ari ibintu bishoboka ndetse na televiziyo yageze ku murongo eh, n'ibiganiro bimwe byaratangiye Ah, ariko imaze ukwezi nta kiganiro na kimwe kiratangira tukirimo kwegeranya ibisabwa byose rero ni ibintu bishoboka kandi na- nashishikariza n'abandi bumva bafite izo nzozi kuzishyira mu bikorwa ye turaza kugaruka mu kanya turaza kugaruka kuri icyo cyu- cy'uburyo bishoboka cyangwa se uburyo ihiganwa cyangwa mm, irushanwa rimeze ntabwo ndi bubyite ihangana Eh, ihiganwa rimeze eh, aho ngaho mu rwanda mu ruhando rw'i- rwo gucuruza ibitangazamakuru byaba iby'amajwi y'amashusho cyangwa ibyandika ariko ndagira ngo mm, nkubaze iyo televiziyo izaba iriho biganiro bimeze gute ni amakuru ni umuziki ni ni iyobokamana ni ibihe biganiro
Eh, twibanze eh, nk'uko nk'uko nkora indirimbo zikundwa n'abantu bose ni- ni- ni televiziyo y'abantu bose ariko cyane cyane urubyiruko kuko n'ubundi nibo nari nsanzwe mbamo cyane nibo nzi turashaka gukora ibyerekeranye n'imyidagaduro ariko nanone bifite aho bihurira n'ubuzima bwa buri munsi busanzwe ndetse ku buryo udukurikiye ashobora kugira ibyo yigiramo
bishatse kuvuga ko bi- ari ari um- umwihariko w'umwidagaduro gusa nta nta makuru nta biganiro eh, ku bintu tuvuge wenda nko kuri politike cyangwa ku bukungu ibintu nk'ibyo
Eh, eh, ni ukuvuga twebwe turi ku- gufokasinga cyane cyangwa se kwibanda cyane ku bantu bazwi Mm.
Eh, ubu ni ukuvuga uwo tuzasanga azwi akora politiki tuzamuganiriza uwo tu- mbega turashaka guf- kwibanda ku bantu bazwi bakurikiranwa cyane cyane n'urubyiruko Ni- eh, nimvuga imyidagaduro uraza gusanga hari abantu bafite amazina akomeye bari ba- ba- bari muri politiki urasanga hari abantu bafite amazina azwi bari mu- muri mizike muri sinema muri futuboro ibifite ibifite aho byose bihurira no kumenyekana ariko cyane cyane ibijyanye n'imyidagaduro Mm, none se ko mbona nk'aho ngaho iwacu mu rwanda akenshi urubyiruko rukunze gukurikirana abo ngabo wavugaga atari abo mu gihugu ugasanga barakurikirana nk'abo ku mugabane wa amerika n'uburayi cyane cyane muzabakura he
Eh, nsubiramo neza Eh, wari uvuze uti tuzibanda ku bantu bazwi cyane bakunzwe mu rubyiruko cyane cyane baba abanyapolitike cyangwa se ah, abo ku, mu- ku nzego ze- z'imyidagaduro nkabona rero akenshi usanga nko ku ma instagram y'urubyiruko hariho haba hariho abantu bo hanze batari abo mu rwanda cyane ugasanga wenda umuntu arakurikira nk'aba nk'aba jezi nk'aba kimu kadashani urugero nk'abande nk'abo muzabakura he mu biganiro ko bitoroshye kubabona
ariko ariko na hano dufite dufite gahunda in rwanda mbere ya byose mu rwanda kwa- kwa- kwamamaza cyangwa se kugaragaza ibyakorewe mu rwanda mbere y'ibindi rero hano dufite ibyamamare nibaza ko binahagije abo bandi baza nyine byashobotse byadukunda nda ku by'iwacu mu rwanda duteze imbere n'abo bari basanzwe bazi bazwi eh, haba mu rwego rwa politiki haba mu rwego rw'ubukungu cyangwa mu rw'umwida- mu rw'imyidagaduro
Iyi mbese banyumvise neza ntibivuze ko nabo b'abanyamahanga tutakorana nabo ariko eh, nta ntago ntago bisaba ko tubirukanka tubishyiramo imbaraga nyinshi cyane turi gukorana n'abanyarwanda benshi benshi tunashishikariza urwo rubyiruko rwacu cyangwa se abo banyarwanda bagenzi bacu gukurikirana n'iby'iwabo mbere y'uko bakurikirana iby'ahandi ye ni ukuvuga rero ko noneho n'amakuru muzajya muyakora nubwo ari televiziyo y'imyidagaduro ariko ntihazaburamo n'amakuru y'imyidagaduro cyangwa n'asanzwe y'ibibera mu rwanda Ama- yego amakuru cyane cyane y'imyidagaduro
Mm. nuko dusubiye rero ku bijyanye na- n'uruhando rw'ibitangazamakuru mu rwanda ngira ngo televiziyo yawe ni iya cumi na ga- na ga- na gatandatu na gatanu na gatandatu Na ga- ngira ngo niba- niba na ga- ntibeshye cumi na gatanu Ci- eh, cumi na cumi na gatanu gatanu.
ye Mm.
kuba winjiye mu ruhando rw'isoko ringana gutyo ubona bimeze gute ubona bigenda muri iki gihe umaze urabona amaherezo uzabivamo ukikomereza umuziki isoko ihiganwa rihagaze rite ku isoko ry'u rwanda
Eh, icyo nabivugaho cya mbere ni uko bu- buri buri buri soko cyangwa se buri televiziyo hano ifite ibyo ikora Mm.
baba bafite ibyo bashyize imbere ko ari byo bazakora kurusha ibindi natwe rero twazanye umwihariko wacu eh, usa nkaho utari uhari ntabwo hari hari ibindi bitangazamakuru byibanze kuri entertainment cyangwa imyidagaduro gusa ngo ubone ari cyo bashyiramo imbaraga cyane abenshi mbona bakora byose hamwe ba- bakora uko bashoboye bagashyiramo content zose ariko twebwe by'umwihariko ibyacu ni imyidagaduro Ndi- nibaza ko eh, kuri mwari uvuze ngo eh, irushanwa nta- ntago ni- nibaza ko twe turagera mu irushanwa kuko ntago hari abandi bakora nk'ibyo dukora Ah, abandi bafite ukundi bakora ibyabo hanyuma ku bijyanye no- n'ukuntu isoko rihagaze abaturage bakunda kureba amateleviziyo barayakurikirana yose ahari Ah, ku buryo nibaza ko babyumva barabyumva barabireba abantu bafite interinete biroroshye kubamenyesha ko ikiganiro runaka kiri bube amasaha ya n'aya bimeze neza ku bijyanye na na na- na- n'isoko n'ukuntu bigenda nyine mbona ari bizinesi napfa kuvamo gutyo itanguza gukora ibyo nari nsanzwe nkora ariko nayo igakomeza ikagenda Mm. Bruce Melody u- u- winjiye muri televiziyo mu gihe kigoranye kubera ko ndavuga ko ari igihe kigoranye kuko isi yose yabaye abanyamakuru umuntu agira gutya yabona akantu akakohereza ku mbuga nkoranyambaga undi akaba arafotoye ko- kohereza ku buryo amashusho amafoto bisigaye bikwirakwira ku buryo bworoshye cyane muri iki gihe nkibaza nti urebye uburyo cyane cyane imbuga nkoranyambaga zitabiriwe mu rwanda nta nta mpungenge ufite ko ah, iz- i- imbuga nkoranyambaga zishobora kugutwara umubare w'abantu bagakunze televiziyo yawe cyangwa nkibashije mu bundi buryo ni izihe ngamba ufite zo kugira ngo uhangane n'imbuga nkoranyambaga murwanira abakiriya niko nabyita
oya njyewe ntabwo mbibona ntyo kuko imbuga nkoranyambaga na televiziyo ubwazo iba izikeneye Mhm.
icyo icyo igitangazamakuru gikora ni ugukusanya amakuru yagiye aturuka hirya no hino kikayatangira igihe icyarimwe ku muntu uri ahantu hamwe Mhm.
rero eh, social media abantu bose barazikoresha ariko inkuru zose ntibarara bazibona icyo televiziyo rero iba imaze ni uko ikusanya ya makuru yose amavidewo yose yagiye acicikana cyangwa se ibyo umuntu yumvishe amahushuka ukabishyira hamwe bigahinduka ikintu kimwe noneho bikagera ku bo- ku bo bigenewe ari amakuru yuzuye rero imbuga nkoranyambaga ngewe nzibona ahubwo mo opportunity yo kwamamaza cyangwa se kugaragaza ko hari hari ibyo hari ibindi bikorwa noneho bihari ariko sinibaza ko aba- abantu bose nubwo babaye abanyamakuru ntabwo ari abanyamakuru b'abanyamwuga nabona inkuru arabona imwe uriya abona indi uriya abona indi kandi ntago abafolowazi bose bo- b'abanyarwanda bahita babibonera icyarimwe rero akazi kacu ni uguhuza aya makuru yose bakeneye tukayabahereza barayakeneye ikindi abantu bose ntabwo bafite interineti hari abantu bandi basigara usanga badafite interineti
yego Eh, ikindi ikindi nakubaza nk'ubu- mu- mu- nagusubiza nk'ukubaza n'ubundi igihe kiragera wenda urugero habaye umupira ugasanga hari uburyo amaresulta ari bugaragare online buri muntu ashobora kujya akabibona ariko abantu barakicara imbere ya televiziyo bakareba umupira Ur- ni muri ubwo buryo nyine social media ni inyunganizi kuri televiziyo yewe niko mbibona
yego U- turacyari rero kuri icyo cy'abanyamakuru Eh, urebye ku isoko ryo mu rwanda ukurikije uko wari wagennye televiziyo yawe urabona ufite abanyamakuru bagushimishije bashobora gukora ibyo wifuza gukora bijyanye eh, n'imyidagaduro
Ba- gahoro gahoro ukiri umushinga utangira aba hari gukorana neza kandi ndabona intego yacu tuzayigeraho Ah, bitavuze ko twarangije kubona abo twari dukeneye turacyakeneye n'abandi uko iminsi izajya igenda iza kandi hari abantu benshi babyize ba- badafite imirimo hano hanze turi gushakamo rero abadufasha gukora inzozi zacu bakazigira impamo ku murongo wa telefoni hari abantu batatu bategereje hari celestin butera isabelle na pascal ndagira ngo mbasabe bampe akanya gato banyihanganire bagume ku murongo mbanze nkubaze akabazo kamwe gusa kajyanye na mikoro ibyo bintu byose eh, bisaba bisaba mikoro urebye yaba abanyamakuru yaba ibyuma ukoresha yaba kwishyura iminara yaba ibyo bintu byose ni amafaranga sindi bukubaze ko uyafite cyangwa ko ufite umuterankunga ahubwo ndakubaza isoko ryo mu rwanda uko uribona ubona rishobora kugusubiza ayo utanga ndetse ukaba wanakuramo urwunguko
Eh, ndabisubiza mu magambo make birashoboka birashoboka kuko nkuko nkuko wabivuze hano hari amateleviziyo cu- twasanze cumi n'enye Mm.
zikora zitarafunga Eh, ikigaragaza ko hari inyungu ibirimo ni uko izo ngizo zikora ibyo zitigeze zifungaho imiryango bivuze ngo hari inyungu iva muri ibyo bintu ikindi eh, abantu nkorana nabo ikipe yose dukorana kuri televiziyo yacu na- ni abantu nizeye ko bashaka gushyiramo imbaraga bagakora ib- ikinyamwuga kandi ibintu bit- bituma urebye adashaka gukuraho
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umutumirwa wacu uyu munsi ni bruce melody umuhanzi umucuranzi w'umunyarwanda ariko tukaba tuvugana noneho nka rwiyemezamirimo umaze gushinga televiziyo nshya mu rwanda bruce melody rero nk'uko uh, ubizi ikiganiro muri isanga ntabwo ari icyacu twembi uraza kunyemerera tujye ku mirongo ya telefoni twakire abakunzi b'ijwi rya amerika twumve icyo bashaka eh, kutwunganiraho cyangwa kutubaza duhere kuri celestin ikaze mu kiganiro muri isanga Eh, reka tufate pascal celestin ndabona atabonetse pascal eh, ikaze mu kiganiro muri isanga
yego murakoze murakoze Eh, ura- urahagana he pascal
ndi mu burundi Eh, uh, ngaho komeza ni ikibazo ni inyunganizi
uretse notangura mbanza gushima kuri icyo gikorwa melodi yakoze mm.
yego ni ibintu byiza cyane kuko ana abanyamuziki haba mu rwanda cyangwa ngaha mu burundi wanashima no mu karere bari bakwiye kwigira kuri abo baba ba- bariko baratera intambwe Allo?
eh, komeza Eh, kuko urabona nko muri tanzania uyu damondo urabona agafite wasafi wasafi radiyo na wasafi tivi melodi nawe naje muri abo bandi akore aje imbere gusa sinzi sinzi ko mwomoma tukavugana gatoya arakumva yego ndakumva Ah, Mer- melodi
yes yes
ah, amahoro neza
mukomere mukomere pascal Ah, mu burundi turakwemera melodi
murakoze cyane Eh, hama eh, felicitation kabisa ni byiza cyane
murakoze murakoze gusa nk'intererano ni uguterera woraba mu bajonaliste ubu ubu- ubu ugira ukoreshe kuko hanze hari Yeah.
abantu ba- ba- ba- bafite experience mu bintu bya bya social media televiziyo y'iki ugakoresha abantu babishoboye batazoza kuguhombya ahubwo bazoza kugufasha gutera imbere kompa wesitire n'abandi benshi
yego yego
ego hama icyo muriko muravuga cya social media social media numva izoza iriho kugira ifashe aya mateleviziyo amaradiyo komsa ugaca usanga bose bakubatera imbere atawusigara inyuma sino novuga yuko yoba ihari kugira isamaze canke ikoreshe nabi oya ahubwo twari dukwiye kugikoresha neza mukaza muratwibuka abantu bo kuri za facebook mudushira ku tuvidewo nk'uko za wasafi zibigira hama ibintu bikagenda neza eh, pascal urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo Murakoze, byiza Pascal.
utwerereye
ego murakoze ijwi rya amerika Yego. Eh, bruce melody rero wabyumvise ko burundi bati eh, komereza aho ngaho n'inama bakugiriye wazumvise
nazumvise ye reka dutambuke tujye kuri celestin bambwiye ko abonetse ku murongo wa telefoni celestin ikaze mu kiganiro muri isanga
Eh, namwe ndabashimiye ku ijwi rya amerika mutwakiriye ye komera cyane uherereye he muvandi
Eh, ndi rwamagana mu karere ka rwamagana mu rwanda ye nuko rero uti ni igitekerezo cyangwa ni ikibazo
Eh, ni igitekerezo Mhm.
Eh, prince melody mbanje kumusubiza Eh, alo komeza
Eh, ni ndamushima rwose kuba intambwe yateye yo gushinga iyo televiziyo ariko nari nayibazaga namubazaga niba eh, umurongo ingenderwaho ni ibya politike ni imikino gusa izibandaho cyangwa azabivanga byose yari yabivuze ariko nubwo ntari bumusubirize reka mureke akwisubirize
Eh, noneho ego, mbona hano mu rwanda bagenda rimwe na rimwe twigeze kujya tubona kiziro yo tuza kumva yafunze nubwo n'abavuze ati ngiye mu irushanwa ariko nkeka ko yaba ari igitekerezo cyiza aramutse akomeje nta yabi yarabyizeho neza ku buryo bitazatwigendera ngo kariya tivi twarayikundaga tuza kuyibura nawe ndi twizere ko tuzamubura ahubwo twashima ko yakomeza akagira ingufu hanyuma icyo twa- icyo namubazaga ni ukumu ntabwo nzi neza umurongo akoreraho sinzi niba mu rwanda hose yumvikana yaza kutubwira Eh, nkanjye rero rimwe na rimwe nshima ku ijwi rya amerika muba mwaduhuje n'abahanzi mukanabatuzanira ndabashimira ko mwari mwashoboye kuduhuza nanone muduhuje na melodi n'ubundi mwari mugeze kuduhuza ni- ni- n'umuti mu nganzo
Mm, kugira urabona ko- ngo
kom- Pardon?
komeza
eh, mwaduhuje n'umuti mu nganzo biradufasha none n'ubu nawe duteye intege nkange rero namwibarizaga ku giti cyanjye hari icyo yafasha umuntu uba ushobora gutaguza
gutaguza
Eh, mu bijyanye n'umuziki mu nganzo ye yindi bishoboka
Eh, Bruce Melody ndamwemera mu kinyarwanda ndizera ko eh, iyo iyo vocabulary ayisobanukiwe yo gutaguza ubundi gutaguza ni Eh, gut- no- no- ni ni eh, umuntu gutaguza- ukiga gutambuka ngira ngo
Eh, ni ibyo ngibyo eh, ye urakoze cyane Eh.
Celestin reka nk'umwanya Bruce Melody agusubize murakoze nawe Eh, Eh, umunsi mwiza aho ngaho i Rwamagana
nawe.
komeza Bruce yego Melody reka re- reka mpere ku kibazo cye cya mbere nk'uko nari nabisobanuye ni televiziyo y'abantu bose muri rusange bashobora kumva imyidagaduro yaba iyo mu karere n'iyo mu rwanda cyane cyane twibanda ku bijyanye n'imyidagaduro hanyuma eh, cya- eh, icya kabiri cyari gufu- ifunga rya royo ntabwo nabigiyemo mpubutse namenye neza ikibazo royo yagize n'ubwo atari byo turiho cyangwa ari byo ngiye kuvugaho ku buryo nyine iyo wize ku kintu kikubera isomo iyo ubonye aho byapfiriye u- uraha- wandika ahantu ukavuga uti ahangaha nzahirinda hanyuma ku bijyanye no, no gufasha abahanzi mfite mu mishinga mfite ikurikiyeho hari abahanzi bamwe namaze gufata ubu barahari ba- ni abahanzi batatu tugiye gutangira gukorana eh, ku bijyanye no kubafasha nyine naratoranyije mfata abo nabonye bafite impano kurusha abandi muba nagiye mbona abo nibo tugiye gutan- gutangirana kugeza amagingo ye murakoze urakoze cyane Bruce Melody gusubiza ibyo bibazo mu buryo burashe kandi bwihuse reka twakire na Butera Isabel ikaze mu kiganiro muri Sanga
yego murakoze cyane Eh, urahagana hehe muri kigali amakuru ki mu murwa mukuru w'aho ngaho iwacu
umurwa mukuru ni amahoro ye nuko rero uti ni igitekerezo cyangwa ni ikibazo ushaka kubaza Bruce Melody
Nge- ni igi- ni igitekerezo nari mfite ariko byinshi nasubijwe nagiye nkomeza gutega amatwi Mhm.
gusa rwose melody nakomereza aho ngaho kuraje
yego murakoze cyane isabel
akoze
ye ni- na- niba ari ibyo rero nta kindi have wongeraho 44 turagushimira dollars.
ko wakomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika n'iyo kuraje uduteye Eh, n'abo barimo kutubwira amadolari nabo turabashimiye bruce melody reka reka dukomereze ku ku byo mumaze kugeraho ubu ngubu mu gihe gito mumaze mukora umuntu akubajije ati um- icyo umaze kugeraho ntabwo mvuga mu rwego rw'amafaranga ariko ibintu tuvuge watangiye utazi ariko kubera ko watinyutse ugatangira ubu ngubu ukaba umaze kubimenya um- u- kubona uko bigenda wasubiza ute icyo kibazo
Eh, ikintu cya mbere nungukiye muri kano kazi ko kuba umuhanzi ni abantu Eh, burya ubutunzi bwa mbere ni abantu nungutse abantu nunguka ngira ijwi rinini ryagutse rishobora kuvuga rikumvikana Eh, ikindi no mu buryo bw'imikurire n'imitekerereze bwihuse kuko iyo uri umuhanzi uba utekerereza abazumva ibyo uri guhanga iyo ubishyize hanze bimwe barabikunda iyo babikunze biba bigaragara ko watekereje neza Ah, rero ni hari n'ubutumwa nshaka kugenera ababyeyi bafite abana cyane cyane hano hafi mu rwanda n'i burundi ndibaza ko ari nabo bari kutwumva neza hari igihe umwana aba afite impano Ah, iyo mpano ikaba yabyara umusaruro kandi munini ikaba yavana umu- umuryango hano ikawushyira aha ariko ugasanga iyo mpano ipfukiranwe kuko batekereza ko atari ibintu byiza urabona amasosho media yaraje agakosa gato karaba kakagera ahantu hose ariko si bibi gusa kuko hari n'umusaruro bi- bibyara iyo mubona turi mu bitaramo kuriya ni- ni- biba ari akazi ntago ntago aba ari ubufasha niba ufite umwana koko ukumva afite impano mufashe kuyibyaza umusaruro cyangwa se kuyagura kuko njyewe ntabwo byigeze binkundira mu rugo ntibigeze bakunda ko ndirimba ariko aho byaje guciramo buri wese yabonye imbaraga zo guhinduka umuhanzi navuga ko rero nshimira imana kuba ingejeje hano eh, nkiri gukora indirimbo zikumvikana abantu bakazikunda maze kugira alubumu ebyiri nkaba ndi gukora kuri alubumu ya gatatu Eh, indirimbo eh, nagiye nitabira ibitaramo bigiye bikomeye ababikurikirana wenda bajya babibona ndumva ari ibyo nagezeho
ye aho ngaho naho turaza kuhagaruka kubera ko nituva ku bya televiziyo buriya ntekereza ko abaduteze amatwi ari benshi baryoherwa n'ibihangano byawe ntabwo twagenda tutabivuzeho ariko nyemerera nakire alfred ku murongo wa telefone ikaze mu kiganiro muri sanga
yego murakoze cyane amakuru amakuru alfred
amakuru ni ameza ndi burundi ku mugwa mukuru wa politika i gitega aha nuko rero turi kumwe na bruce melody urashaka kumuha igitekerezo cyangwa urashaka kumubaza
Bo, ibitekerezo nari mfite byinshi babyishe ariko nashaka kubaza akabazo yego
ego bruce melody turumva ko kandi turamenyereye usanzwe usohora indirimbo zari zikunzwe kandi zari dusanzwe tuzi nyinshi ariko tuzi neza ko wari usanzwe ufise n'abandi bahanzi musanzwe muri kumwe eh, nuvuga musange musangiye umwuga ariko ndibaza ese kuba mutangiye eh, televiziyo ese muzaba muguma um, muhanga indirimbo cyangwa ibizoca bihagarara mbega n'ibyahagarara mbega ntazogera igihe mukibagira uwo mwuga wo kuririmba yego ikibazo cyone cyari ico murakoze cyane urakoze cyane alfred reka bruce melody agusubize
Mm.
byabaje ikibazo cyiza ntabwo ntabwo televiziyo ibanza imbere y'umuziki bizinesi yanjye ibanza yitwa miziki ni ukuririmba kuko ari nabyo nshoboye kurusha gukora televiziyo ni nabyo nkora bitansabye ikipe nini n'umwanya munini rero kuririmba ntabwo bishobora guhagarara kuko n'ubundi ibi byose byavuye mu kuririmba gahunda ntikomeje ubwo ubwo ibi ngibi biri kujya ku murongo eh, indirimbo zanjye zo zirakomeza zisohoke ibi ni ibintu bizagira ababishinzwe n'ababikurikirana ntago ntago ari ahantu nzajya ngo mbe nibagirwe wa- wa- ibya- ibya- icyankuye aho navuye
ye uvuze uvuze neza aho ngaho ah, bruce melody kuko nanjye ndira kukubaza buriya ibintu by'itangazamakuru cyangwa se igitangazamakuru gikenera kugikurikirana kugira ngo ni nk'umu- gikora nk'umutima ntigihagarara nanjye nibazaga niba izo ngufu zo ku- gu- gukora televiziyo zidashobora kugira icyo zigabanya ku buvanganzo bwawe cyangwa ku ngufu washyiraga mu muziki
oya ntago ntago ntago byakunda ntibishoboka Eh, iyi ni televiziyo nakoze mfatanyije ni nk'uko nabivuze kare n'umu na manager wanjye cyangwa se ureberera inyungu zanjye akaba we yarigeze kubikoramo n'ubundi mbere y'uko dutangira gukorana rero niwe niwe u- u- uri uri bezi cyane kuri televiziyo yewe nko- nkaguma muri studio ntabwo nshobora kureka kuririmba ntabwo byanankundira Eh, ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka nta nubwo nshobora kugabanya imbaraga mbishyiramo kuko ni ni pasiyo ni ibintu nkunda nabigizemo uruhare ni ibintu nkora ni ibintu nkora ntabitekerejeho Nu- Ni nu- ibintu ni nkorera- urwijyane
Eh, ye ubwo ntago ntago navuga ko rero hari ikintu gishobora kuza kikankura mu kuririmba nka- nkagira ikindi mu mwanya munini kurusha kuririmba kuko na bino byose niyo ndi muri ako kazi kose mba ndi kuririmba
ni byiza ahubwo ubwo.
nibaza ko ari umwanya mwiza wo kubona inspiration cyangwa wo kugira ibindi bintu mbona byo kuririmbaho
yego ubwo abafana bawe muri muzika barumva yuko muzika ari impano karemano yawe eh, televiziyo ntacyo izayihungabanyaho Stanislas ikaze mu kiganiro muri sanga
mukomere mukomere cyane Geoffrey Mutagoma ramba ramba muvandi urahagana he
ndakomeye cyane ubwo ni umukunzi w'ijwi rya Amerika Stanislas karahanyuze ndi iburega irubindo mu majyaruguru i Kigali mu Rwanda amakuru uciye muri ruyindo aho ngaho
amakuru ni meza cyane ubu ngubu turimo turabiba amasaka
Ye.
yego nta kibazo mbese muri rusange Eh, indirimbo za Bruce Melody se zibageraho ko mwadutumiriye umutumirwa nk'uwo nguwo dukunda w'umuhanzi wacu w'umunyarwanda yego
ikibazo cya mbere nashaka kuba namubaza ese ni umugabo arubatse afite umugore n'abana ikindi cya kabiri namubaza ese abazajya bakora kuri iyo televiziyo bazajya bahembwa nande n'uzajya ubahemba murakoze cyane turabakunda ijwi rya amerika ariko se Stanislas we ubwo ko twari turi muri televiziyo none ukabuzanya abagore n'abana ibyo ibyo bintu urumva ari ibinyarwanda koko
A- a- haba- hari nk'abakiri kumwumva bashobora kuvuga ati ni umusore ese ni umukobwa kari iruhande rwawe kari kamukubajije
Eh, barahari benshi cyane bamukunda rwose
reka reka mureke ubwo Bruce Melody icyo ni ikibazo ushobora gusubiza cyangwa ukifata um, uburenganzira ni ubwawe tu- dushobora gukomeza
oya ntabwo na- ntabwo nakwifata kuko nta kimwaro biteye Mm.
yego ndi umupapa mfite abana babiri
ubwo wabyumvise rero Stanislas abo bakobwa ni ugukura ya maso nta kundi
hanyuma icyo yari abashije ku bazajya bahemba eh, abakozi bo kuri televiziyo televiziyo iba igira igira ni kampani ntabwo ntabwo ari bruce melody iyo kampani niyo izajya ihemba abo bakozi
urakoze cyane reka twakire na Novas Novas ikaze mu kiganiro muri Sanga
yego murakoze amakuru amakuru
amakuru ni meza kabisa
urahagana hehe ko numva hari utuntu tu- turimo kukunganira
Eh, yemerereye i kigali ahantu bita ku gisozi Eh, amakuru yo ku gisozi aho
amakuru turaho turashima kabisa Eh, nuko rero uti hari icyo ushaka kubaza cyangwa gutwerera umutumirwa wacu w'uyu munsi Bruce Melody
Mm. ese nashaka kumubaza nshaka kumubaza ese arebye kuva agitangira umuziki akageza n'aya ma akageza n'iki gihe ni- ni ikihe ubwa mbere yakoze aku- akabona ko kimubabaza cyane bya hatari akambwira n'ukuntu ubu ni- ni- nicyo ya- yo- yakoze ubu kikamushimisha akabona iki ko ari bo ko ki- ko agikoze neza oya bure- buretse kugenda i- icyo yakoze ushaka kuvuga ni ni mu, ni mu, mu ndirimbo se cyangwa mu Eh, buzima busanzwe by'akazi mu by'akazi mu ndirimbo hari igihe yahuyemo nk'ingorane intambamyi nyine aka- agakora nk- nk'umuziki akabona ntugeze neza yongera rero intambamyi yahuye nazo n'imbere mbere bikanamubaza cyane nicyo nshaka kumubaza n'ibyamushimishije
Eh, n'ibyamushimishije kugeza ubu ko yamamaye nyine
ye urakoze Novas Ki- eh, hari ikindi hari ikindi eh
ikindi namubaza se ko mbona urubyiruko rukunda umuziki cyane cyane nk'abakobwa ese nk'umuhanzi arashaka gutungwa n'umugore umwe bigakunda icyo ni icyo nashaka kumubaza
okay Novas urakoze cyane ugira umunsi mwiza reka tumuhe Eh, umwanya namwe murakoze gusubiza ku ijwi rya Amerika eh reka tumuhe umwanya gusubize
Eh, iki- ikibazo cya mbere ni byinshi ni byinshi byagiye bintam- bimbangamira nk'uko yari abibajije Eh, wenda navugamo kimwe muri byo ni uko umuntu wa mbere wanyishyuriye muri studio ubu ntawe ugihari kugira ngo mbashe kumushimira yari umuhanzi waririmbaga muri KGB yaje kwitaba imana yitwaga Henry Eh, ndi- icyo icyo cyankoze ku mutima cyane yafashije ntaho mfite nikora ariko nyine igihe biciriyemo wenda igihe abantu bamaze kumenya sinamubona ngo mushimire naho ibyanshimishije byo ntibigire urugero natwaye ibikombe byinshi naririmbye mu bihugu bigiye bitandukanye ariko buri kintu gishimisha umuhanzi ni ukuririmba indirimbo yagera hanze ikakirwa neza mu matwi y'abantu watera ukabona ukwikiriza
yego bi- birumvikana kandi paul cyane kuri uwo muntu wagufashije kuzamuka igihe cyagera ugeze aho ugera wamushaka ntumubone gusa nakubwira nti uko biri kose kuba ukimuzirikana nabyo ubwabyo birahagije kandi bajya batubwira ko abantu batakiriho ngo baba babona ibibera ku isi buriya ntekereza ko ashobora kuba abona uko mu mutima wawe bihagaze
imana ishimwe ye reka twakire gatete
nabumva komera komera komera gatete we
mukomere na na ya mpuze bruce melody
arakumva Eh, ikibazo nazamubaze nge nakurikiranyi umuziki we kuva kera gitangira Eh, ikibazo nazamubaze nk'icy'amatsiko kubera hari umugabo batangiranye umuziki bita madide black aba yameze nk'abavandimwe nk'abantu bakorana mbese nk'abantu bahorana ariko nyuma numva ngo bagiranye ikibazo nazamubaze ese haba harima hari uburyo nibura baba bifuza kugikemura bakongera bagakorana nk'uko bakoranaga mbere kuko koraborasiyo yabo yaradushimishaga icyo cyari ikibazo cya mbere ikindi nagira mubaze eh, ni ikijyanye na televiziyo Eh, hari ikintu kijya kibaho nko mu bahanzi b'iwacu eh, ugasanga yenda nk'umuhanzi yitiyemo ikintu ariko atari ese nagira ngo badusobanurire nka porotaje yaba afite kuri iyo televiziyo eh, kandi turamushimira igitekerezo cyiza yakoze cyane mu batwumva yuko nk'u rwanda natwe twagira natwe umuhanzi ukomeye w'icyitegererezo nk'uko tanzania bafite diamond n'ahandi bakagenda abandi Eh, ku buryo nibura hari n'igihe natwe tuba hanze uba urimo kureba nka televiziyo zikomeye nk'umuntu akakubaza ati ese umuhanzi wanyu ukomeye n'ubu ukavuga uti ni bruce melody tino kuko nta ndirimbo yajyamo nta kuri presse itambuka imeze do taragira ngo tumubwire rwose akomerezeho kandi ibikorwa akora biradushimisha
ye urakoze cyane gatete Ah, ubwo mu kanya ndamuha ijambo asubize ibibazo wamubazaga gusa nagira ngo nsabe ah, abadutelefona muri aka kanya ah, bagerageze kwibanda ku nsanganyamatsiko turiho kugira ngo tutaza ku gusa n'aba- n'abatana Eh, bruce melody umwanya ni wawe subiza gatete
mbereye ku cya magide black ari kuvuga magide black turi muri studio hari indirimbo turi gukora Eh, kutumvikana gato kwabayeho gusa nk'uko yarangiye hanyuma ikindi yarabajije ni kuri televiziyo ntabwo navuga porosantaje ntabwo nakwinjira muri bizinesi cyane ko ntakunda no kuvuga amafaranga kuri radiyo cyangwa mu itangazamakuru ubwo nihangana ategereze wenda azagenda amenya ukuri nyuma
urakoze cyane twakire joseph
Eh, amahoro amahoro Jeffrey komera komera joseph we
yego yego
muratangaza icyaho mu majyepfo
Eh, ndabona turi aho dukomeye agacyo karimo karaboneka nuko nuko imana y'u rwanda ishimwe
Eh, sawa sawa Eh, ndamukiriza uwo mutumire Bruce Melody arakumva
Eh, nta kantu nashaka kuvuga gatoya ariko n'akabazo barya ba- baca umugani ngo ujya gutera uburezi arabwibanza yego
Eh, nagira ngo kuri icyo gitekerezo yagize cyo gushinga iyo televiziyo Eh, hazabeho umwanya rwose munini wo kuzajya dukurikirana izo ndirimbo ziwe kuko bamwe muri twe ziraturyohera
komeza Eh.
komeza joseph we komeza rwose Eh, nkaba nagira ngo umubaze akabazo gateye gatya ese agira igitekerezo cyo gushinga i- iyo televiziyo nta kantu kaba karamubabaje wenda kugira ngo ayishinge eh, bitewe n'uko wenda yaba yarashatse kujya atambutsa ibi bihangano bye kuri ayo yandi mateleviziyo hanyuma bikamugora bikamutera umujinya wo kugira icyo gitekerezo cyo gushingiye
aha
aha sawa rero murakoze mugire ibihe byiza urakoze Joseph we ugire umunsi mwiza aho ngaho ku kamonyi
Eh, sawa twese hamwe Eh, Bruce Melody eh, hari ahantu wagiye baragukumira bigutera umujinya wo gu-
yaba yarukose nta hantu bihuriye n'umujinya ni ukuvuga ni igitekerezo nk'ukuntu umuntu ashobora gutekereza ati wenda ubwo ucuruza inyama washyira hano n'umuceri bikajya bigendana cya- ariko hari n'inyungu ibi- ibivamo nta hantu na hamwe nigeze njyana ibihangano byanjye ngo babikumire cyangwa ngo bange kubicuranga ni mu buryo bwo bwo ku- gukora ni mu buryo bwo ku- kwagura nyine imikorere no gushaka amaramuko
Iye urakoze cyane hari umuntu hano ufite izina ridasanzwe utwandikiye kuri facebook witwa bateri feble Si- sinzi ariko reka tumuhe ijambo ikaze mu kiganiro muri sanga
mwiriwe mwiriwe ni ba tirifebure uko mubivuze ariko se iryo zina ko numva ridasanzwe muvandi
ni mu rwanda nta wundi nyine yitwa gutyo Ehe, aha- ahagana he mu rwanda mu rwanda niho haba amabateri se
ni mu karere ka ruhango yego ye
noneho mbanje kumushimira bruce melody ariko nkaba mfite ibibazo bibiri komeza iyo televiziyo iyo televiziyo yitwa ngwiki ikindi kibazo nanone ko tuzi ko amateleviziyo menshi akunda gukora muri kigali a- yatubwira nk'akarere kuko tuzi nyarugenge na gasabo na kicukiro adusobanurira wenda nko mu karere izabikoreramo n'uko yitwa ariko se ku- wazicara iwawe ukagura ntuza televizeri ukayireba utiriwe um- ariko ntabwo mubuza ko gusubiza ndimo ndaganira
Eh, arabadukoreye nta kibazo ni ba tirifebure nta kibazo Eh, ngaho komeza ariko iryo zina rero ndumva ridasanzwe umunsi mwiza batiri febre
Eh, sa murakoze yego bruce
elisabeth yarakoze yarabajije aho aho yarabajije ariko
Eh, yarabajije uko yitwa ngira ngo ni isibo
aho yi- televiziyo yitwa isibo ica iri kuri star times kuri shene y'ijana na makumyabiri na rimwe
radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro ni muri sanga turaganira n'umutumirwa wacu bruce melody ni umuhanzi gushinga televiziyo y'imyidagaduro Ah, tukaba rero turi kumwe hano mu kiganiro muri sanga ku murongo wa telefoni dufite nduwimana ikaze mu kiganiro muri sanga
amahoro amahoro cyane
Hello. nagira ndamubaze bruce melody Hello.
komeza
nagira ndamubaze bruce melody
arakumva iyo televiziyo yashinze iyo televiziyo yashinze izohora icyako ibiki
ariko ibyo yabivuze nduwima yavuze ko ari televiziyo y'imyidagaduro izajya ihitisha ibiganiro by'imyidagaduro n'ibindi eh, bisanzwe bigendanye n'igihe
ni kuvuga uwuzoba ashaka kugira imyidagaduro yose azoga icyako ushaka kugira gute
ushaka uzoba akora iyo myidagaduro azozora arayijyako urashaka kubaza niba televiziyo ye izajya icuranga indirimbo z'abandi bahanzi se cyangwa itumira abandi bahanzi
eee icyo turamureka agisubize
aramurakaje urakoze cyane ugire umunsi mwiza bruce
aya arakoze eh, televiziyo nta- ntabwo ari ntabwo igomba eh, ari na batiri febrile yabivuzeho ntabwo televiziyo aricishaho ibihangano byanjye ni nkora indirimbo nziza bazayinyuzaho niba ababishinzwe niba babyishimiye ni iyo guhuriraho imyidagaduro haba indirimbo zanjye ziba iz'abandi ikindi bayikurikirana ku mbuga nkoranyambaga yitwa isoro rwanda hose kuri twita instagram na facebook ufite igihangano ashaka kohereza hari imeri yateganyijwe kuri izo social media akazohereza indirimbo ze bakabasha kuzicuranga rero ntago ntago ari ari itangazamakuru cyagenewe gucuranga indirimbo za bruce melody gusa n'umuhanzi uwo ari we wese wundi ufite igihangano yakizana bakakinyuzwaho
ndabona iminota igenda idusiga dusigaranye iminota cumi n'ine gusa ngo ikiganiro kirangire reka twakire abdul
ndakumva geoffrey mutagoma ramba ramba muvandi
komera komera eee urahagana hehe
mbo nk'uko bisanzwe n'umukunzi wanyu nisabwa abdul sayifu ndi kigali gasabo rusororo hano i ruhanga
ye ni igitekerezo ni ikibazo
ngiye gusa byanandenze reka mbanze ntangire mvuga ngo yihu melody melody
yego ndakumva
reka mbanze mubwire ni kabisa kude shapo kuri icyo gitekerezo yakoze
yego yego ariko se melody ikaze aha ndashaka ko tuvugana kuko ndi umwe mu bafanizi bawe nubwo tuba turi hano mu cyaro sibyo ariko tuba dukurikirana ibikorwa byanyu umunsi ku munsi nk'ubu egizampo mfite nk'agapira nanditseho melody ibaza ariko melody nge hari ikibazo nkunda gushinza abahanzi nyarwanda sibyo umbabarire kuko ni amarangamutima hano urukundo tuba tugukunda nkatwe bafanizi bawe urugero nafashe agapira nandikaho melody mu mugongo ariko melody ikibazo ikosa nkunda kubashinza mwebwe muragenda mukigumira iyo ngiyo mu mujyi ntabwo mwibuka yuko muri bya byaro muba mufite abakunzi iryo ni ikosa rya mbere mbashinze kuki mutamanuka ngo mwe mwegere mu byaro murebe urubyiruko ruba ruhari rubahoza ku mutima sibyo
yego yego kuko sinzi nuko nagenda kenshi ku yego kigali ndahahora pe umunsi ku munsi ariko nagira n'amahirwe yo kuba nahura nawe ngo mbe nanakuvugisha cyangwa se nk'abandi bahanzi nkunze guhura nabo ariko melody reka nkubwire jya umenya akazi ukora kabisa ko kagu hari ikintu kinjiza ariko ntuzabe nk'umuhanzi nabonye melody waje ahantu runaka akaduca amazi kandi melodi mwibuke iyo muba muri gushaka amajwi uburyo muba muhendahenda abantu ariko melodi byarambaje nabavuze ni imana yanjye nimba ari nako melodi ameze imana izambabarire sinzanamubona
uwo muhanzi umugira ibanga ntumuvugire hano ku ijwi ry'amerika ndifura nanjye ntabwo namuvuga ntabwo namuvuga urumva jofure ngewe kuko ndi umuntu iyo niviriye mu kazi kanjye mpita mfata nk'abatipe tukicara ahantu tukaganira ariko umuhanzi araje aparika imodoka turamuvugisha wapaka tureba ni sesemi ndavuga ke mwababonye harya
urakoze ariko rero reka nkwisabira akantu kamwe mbabarira mujye mumanuka mu byaro mutwegere sekweri reka gusubize ushaka gufata nimbura imipira nk'itanu cyangwa icumi ukamanuka mu cyaro ukayitunyanyagiza mu busekweri oya reka reka gusubize utuye he abdul utuye he
ndi hano gasabo rusororo za ruhanga ariko nge reka mbanza nkubwire fata kontakiti yanjye sibyo melody ngewe uzambwira uti i kigali ndahahora tike niyanjye nimbura nzazume n'umupira wanditseho melody urumva none n'urukundo tubakunda yuko natwe hari icyo muba mudutekerezaho ntabwo ari ukuvuga wenda ngo nabuze imyenda yo kwambara aha ariko nimbura nk'ukuntu umukinnyi runaka umufani zaba afite ijezi y'akayambara natwe tugire umupira wawe nkatwe b'abakunzi hano muri karitsiye mba mfite urubyiruko nkorana narwo urumva nje mwagani dore ishimwe melody yaduhaye mwambare mu mukurikirana umunsi ku munsi oke ibyo babasha kubahoza ku mutima ariko natwe dushyika tugacika intege nawe gukunda umuntu utazabona kumva indirimbo gusa gusa ibihangano byawe pe oke ndabikurikirana umunsi ku munsi byaba kuri social media yumvise yumvise reka reka urimo uratwara umwanya mwinshi kandi dusigaranye iminota mike ndatekereza ko yakumvise jofure jofure reka nkwisabira akantu kamwe yego
fata kontakiti yanjye uyihe melodi ibindi turabivuganira mu gikari murakoze kandi ndamuprefera isaha ku isaha Ura- urakoze cyane nisabwa abdul buriya turaza ku- ku- kumuhereza eh, contact yawe ndaza kuyishaka kuri facebook nyimuhereze radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi kumwe na bruce melody sinzi bruce eh, niba hari icyo washaka kuvuga kuri ayo magambo abdul amaze kuvuga mbere y'uko tujya ku- ku wundi
jose arakoze ikibazo afite ntabwo ari we wenyine ugifite gifitwe n'abantu benshi urumva ntabwo wahita ujya ahantu hose icyarimwe ariko si no- si no kutabazirikana ndi gukora uko nshoboye hari ibitaramo turi gutegura bizenguruka u rwanda igihugu cy'u rwanda wenda eh, turaza kuvugana nawe uraza kuma kontakite ze imana nidufasha tuzahure Eh, ndumva nta kindi narenzaho niba hari n'abandi bameze nka Geoffrey wenda bakunda indirimbo zacu indirimbo zanjye ntibabashe kumbona banyumve banyihanganire igihe cyiza nikigera tuzahura
ya birumvikana ubwo buriya nkurikije n'ukuntu yavuze agomba kuba yaguhaye igitekerezo mu mishinga yawe akubwira ati utwo dupira ututunyanyagizemo tugiye tutwambara ye Oya, reka turahari.
reka twakire na mugisha mugisha ntabwo dushobora kumubona twakire obed Please enter the phone number.
hano amakuru obed
amakuru ni meza turashima imana urahagana hehe
Eh, ndi mu burasirazuba mu rwanda mu karere ka kirehe ye ni ikibazo ni igitekerezo
ni igitekerezo nashaka ni ni igitekerezo n'ikibazo nashaka kuba ne- ku- kuba nakunganda kuri kuri uwo mushinga wa, wa bruce melody nashaka mu mpamvu bruce melody tuvugane Eh, nyarutsa nyarutsa
turimo kumva bruce, Me- bruce melody muri aho
nyarutsa nyarutsa dusigaranye iminota mikeya ah, obed
Eh, ni ukuri bruce melody turamushimira kuri icyo gitekerezo yajyanye kuri iyo poroje afise no kuri iyo mishinga ni ukuri nakomeza nakomeza aho akomeze atere imbere natwe aze aze yegera n'abantu baciriritse nabo abegere cyane rwose nta ntahere mu mujyi akomeze akomeze Eh, ibyo twabivuzeho mu Please kanya enter the phone obed number you urakoze wish to dial.
cyane ugire umunsi mwiza reka noneho bruce tugaruke ku bijyanye n'umuziki wavuze ko urimo gukora um, album ya gatatu usa nk'ushubije ikibazo nendaga kukubaza nendaga kukubaza ubu ngubu uri migabo ki mu muziki abakunzi bawe bagukurikirana umunsi ku wundi ubahishiye iki mu minsi iri imbere
Eh, hari indirimbo hari indirimbo zigiye zitandukanye eh, nka hari- wenda byari ibanga ariko reka mbivugeho gato ku bijyanye n'indirimbo hari indirimbo mfitanye n'umuhanzi witwa bushari igomba gusohoka muri uku kwezi kwa mbere turimo bigenze neza byose hanyuma hari n'indirimbo zindi nagiye nkorana n'abandi bahanzi hari amakolabo cyangwa se indirimbo nakoranye n'abahanzi bari interinasiyonari ibyo byose tuzagenda tubigarukaho wenda igihe cyabyo kigiye kugera gusa gusohora indirimbo niko kazi nkora nibyo nkora hafi ya buri munsi ntihagire uwumva ko agiye kubura umuziki wanjye cyangwa ngiye kubura mu ruhando rwa muzika hari ikibazo wigeze kuvuga kijyanye ubwira uti babyeyi mufite abana bakunda kuririmba nimubafashe eh, kuvumbura impano ibarimo ukurikije uko ubona aho ngaho mu rwanda ubona icyo kibazo gihagaze gute ubona hari abana bafite impano zipfukiranwa kubera ko badashyigikirwa n'ababyeyi babo
yego barahari barahari benshi ukabona umwana arabishaka kubikora ariko nk'umubyeyi agahita abibonamo uburara cyangwa se kuta ahita abibonamo wenda niba hari nk'umuhanzi umwe azi witwaye nabi agahita abishyira muri rusange akumva ko abahanzi bose ari babi cyangwa se nk'umuhanzi ndabitangaho urugero nkanjye abo uwo muntu bagahita bavuga bati biriya ni ibiki ko kutuzaniye hano ni ni ni ishyano riguye ariko umuhanzi ni umuntu nk'undi umuziki ni akazi nk'utundi yewe rimwe na rimwe udashobora no kwishyura neza kurusha utuzi twi- umwana akagira impano ukayipfukirana uba umubujije umugisha wenda wari kuzamuka wa- bya- eh, wa muziki akunda wari kuzahinduka akazi akora buri munsi kandi akishimiye ukabura kamubujije rero numva nabishishikariza ababyeyi bose bafite abana bakunda ari umuziki ari football mbega umubye- umwana wifitemo impano umubyeyi ntayipfukirane
Bruce Melody urakoze cyane kuri iki kiganiro mbere y'uko dusezeranaho twakubajije ibibazo byinshi reka tuguhe umwanya use nk'ufata umwanzuro cyangwa niba hari ikintu tutavuzeho wumva utagenda utabwiye abakunzi b'ijwi ry'amerika reka nguhe umunota umwe hanyuma ugire icyo ubabwira
ubu ntago ndi umuhanga mu byo kuvuga cyane mu buzima busanzwe ibyo nzi cyane ni ukuririmba ndi kwibaza ko ibyinshi twabivuzeho kereka wenda mbaririmbiyeho gatoya Yewe.
biba bisohoka neza yego rwose utu- u- uturirimbiye Ka- Catherine imwe uherutse gusohora byaturyohera
I wanna look at you, baby Kidugo, Katerina. Eh, say whatever you say, she's my lover, a deserver. Eh, I wanna look at you, baby Kidugo, Katerina. Eh, whatever you say, she's my lover, a deserver. Yeah, yeah, yeah.
murakoze cyane Bruce Melody urakoze cyane n'iryo jwi ryiza cyane nta gushidikanya yuko ufite impano mu kuririmba Catherine reka dukomeze tunayiture abakurikiranye kino kiganiro hano ku ijwi ry'Amerika nshimira mwe mwese mwakigizemo uruhare nshimira abamfashije ku buhanga bw'ibyuma ah, Fatu Almas Karala kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma mukomeze kumererwa neza Coming for the money. Take it easy, don't complicate it. Be fat is simple, mommy. Take time, don't rush it. Girl, you know me, the movie control it. So whenever you like, we can stay up till the morning. Sweet lover, you're the only one. Pick up the phone, just a hundred. Sweet lover. I wanna look at you, baby Kidogo, Katerina. Say whatever you say, she's my new lover. I deserve her. I wanna look at you, baby Kidogo, Katerina. Hey, say whatever you say, she's my new lover. I deserve her. These things I see you've been doing. I like it, baby, how you moving. You don't know you can do it yourself. They can when they can be calling myself, mommy. Yo, I think about showing you to mama. Baby, you the movie, you can stay for longer. Putting on me how you did the movie weekend. Call me anytime you can come over. Take it easy, don't complicate it. Be fat is simple, mommy. Take time, don't rush it. Girl, you know me, the movie control it. So whenever you like, we can stay up till the morning. Sweet lover, you're the only one. Pick up the phone, kiss your hands, eh, sweet lover. I wanna look at you, baby, Kidogo, Katerina. Say whatever you say, she's my new lover. I deserve her. I wanna look at you, baby, Kidogo, Katerina. Hey, say whatever you say, she's my new lover. I deserve her. I deserve her. I deserve her. I wanna look at you, baby Kidogo, Katerina. Oh, baby, girl, say whatever you say, she's my new lover. I deserve her. Oh, baby, girl, I wanna look at you, baby Kidogo, Katerina. Hey, oh, baby, girl, say whatever you say, she's my new lover. I deserve her.